Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Itangishaka mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri mire- metero 22 mu Rwanda naho mutwumvira ku mirongo ya 104 n'ibice bitatu kuri radiyo inshuti ya bose murantunga kuri radiyo ijwi rya Amerika ikaze mwese ahantu nko ku bitaro hakabura amazi abategetsi bacu ntibahagurukire icyo kibazo kuko kenshi imvura iguye bavuga yuko amatiyo aca atwarwa n'imivu nitwumva rero ko vyokwama bibaho buri gihe buri gihe
ibigo bitandukanye muri komine mabaye mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi mu uh, nta mazi ahari bitewe n'imvura y'isegenya abanyagihugu baratakamba uyu ni umwe mu batuye muri komine mabaye
tukaba rero tu- turiko tutabaza abaturongoye mu ntara abarongoye ikigo ikijejwe gukora amazi hagati mu gihugu dutabaza abajejwe byo gukingira abenegihugu uyu nawe ni nikodeme ndaho Bonyima- ndaha bonyimana murantunga ndaha bonyimana musanere wa komine mabayi muri cibitoki perezida wa cameroon paul biya yategetse abayobozi kubahiriza itegeko ryo muri 2019 rijanye n'ikoreshwa ry'indimi eh, zibiri no kohereza ubuzima abavuga icongereza mu gihugu eh, ci- ca cameroon indege ya gisirikare ya- eh, yagize isanganya mu muci wa gayo mu buraruko bwa mali ayo makuru rero aravugwa hirya no hino ku isi turayatangura mu kanya Ah, mu burusiya abashinga amateka bemeje ko intara zine za ukraine y'ico gihugu eh, eh, cigaruriye zicegukira icese intara ya lunhask donetsk Ke- kherson na zoprezizia idonido eh, diani nahazwe
uburusiya busigura ko mu kwigarurira ubwo burere bune bwa ukraine bwabanje kubaza abanyagihugu babwo nabo bishura bavuga ko bipfuza kwegukira ico gihugu ukraine yo yamara yumvikanisha ko ico uburusiya bwita amatora cabaye ku gahato n'igitsure kandi abanyagihugu b'ubwo burere batipfuza kwegukira uburusiya ishirahamwe mpuzamakungu onu ribitije ku munyamabanga mukuru waryo antonio guterres ritangaza ko ivyo uburusiya bwakoze bihonyanga amategeko agenga onu na mpuzamakungu hambavu ya onu abandi bateye ivyatsi ukwigarurira uburere bwa luhanska donetsk kerson na zaporizia bwahora bwegukira ukraine harimwo ibihugu bitandukanye vyo mu burengero na ukraine ubwayo hagati aho perezida wa ukraine yemeza ko ingabo ziwe zateye intambwe ishimishije mu kwisubiza ubundi burere bumwe bumwe uburusiya bwari bwarigaruriye naho atatomoye aho ingabo ziwe zisubije yemeje ko ari henshi agira ati ibibanza byinshi byari byegeranirijwemo abantu vyabohowe ingwano zikaze ziriko ziraba mu micungararo myinshi
ahandi naho korea ya ruguru yakoze imyere- imyimenyerezo ya gisirikare y'igisasu kirasa kure cyane kijabuka mu kirere cyo hejuru y'ubuyapani bitera impungenge nyinshi kuri leta n'abanyagihugu bawo thomas kamirindi aratubwira ibindi koreya y'epfo ubuyapani na leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko koreya ya ruguru yarasiye iki gisasu cyayo mu ntara yayo y'amajyaruguru ihana imbibi n'ubushinwa muri rusange cyakoze urugendo rungana na kilometero ibihumbi bine na magana atandatu cyagurukaga nko muri kilometero igihumbi mu kirere n'umuvuduko uruta uw'ijwi inshuro cumi na zirindwi mach cumi na karindwi cyanyuze hejuru y'ubuyapani kimara iminota makumyabiri n'ibiri mu kirere mbere yo kugwa mu nyanja ya pasifika nko muri kilometero ibihumbi bitatu na magana abiri uvuye ku nkombe z'uburasirazuba bw'ubuyapani byatumye guverinoma y'ubuyapani ivuza indangururamajwi z'impuruza mu ntara z'amajyaruguru no mu murwa mukuru Tokyo ibwira abantu kwirukira mu buhungiro ikuzimu yahagaritse kandi na gari ya moshi zose muri ibyo bice yongeye guhumuriza rubanda ko ari amahoro nyuma y'iminota nka makumyabiri ubuyapani leta zunze ubumwe za amerika na koreya y'epfo bamaganiye kure koreya ya ruguru bavuga ko ari ubushotoranyi no kwiyenza kugira ngo bayereke ingufu zabo nabo leta zunze ubumwe za amerika na koreya y'epfo bagurukije indege z'intambara zihuta cyane zijya gukora imyitozo yo kurasa ku ntego mu majyepfo ya koreya y'epfo abahanga mu bya gisirikare bemeza ko iyi misila ya koreya ya ruguru ishobora kurasa kugera no ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika by'umwihariko ikirwa cyayo cyitwa guam mu burengerazuba bw'inyanja ya pasifika guam icumbikiye bimwe mu bigo bya gisirikare bikomeye bya leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane iby'ingabo zirwanira mu mazi no mu kirere
ahandi naho indege ya gisirikare yagize isanganya mu gisagara ca gao mu majyaruguru mu buraruko bwa mali ejeni mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru kwinubira ihezwa ry'abavuga icyongereza byatumye haduka ubushyamirane bugamije kwitandukanya kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi abantu barenga ibihumbi bitatu na magana atanu bahatakarije ubuzima abasivili bateraniye mu biro by'umujyi wa yawunde bagiye kwinubira ingorane bahura nazo mu nzego zitandukanye za leta muri kameruni bitewe n'ikoreshwa ry'ururimi rumwe mu gihugu gifite indimi ebyiri zemewe n'amategeko emmanuel ngongo umwenjeniyeri w'imyaka makumyabiri n'itandatu avuga ko yimwe serivisi mu biro bya leta kubera ko avuga icyongereza yagize ati abakozi benshi bifata nk'aho igifaransa ari rwo rurimi rwonyine rugomba kuvugwa muri kameruni byarandakaje ubwo nagiye mu biro avuga icyongereza umugabo akansubiza mu gifaransa amagambo asobanura ngo ntabwo nzi icyo cyongereza cyanyu abasivili benshi bahunze ubushyamirane mu burengerazuba bwa kameruni hagati y'ingabo n'abitandukanyije akenshi bakunze guhura n'ivangura mu biro bya leta iyo bavuze icyongereza mu kwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda itegeko rya leta ryavuze ko icyongereza n'igifaransa bifite agaciro kangana kandi ko bigomba gukoreshwa mu buryo bungana mu bigo bya leta rivuga ko abanyakameruni bashobora gukoresha ururimi bihitiyemo arakoze mugenzi wacu eugene mukankusi dukosore gato iyo nkuru niyerekeye perezida wa cameroon paul biya yatege, yategetse abayobozi kuyubahiriza itegeko ryo muri bibiri na cumi n'icyenda rijyanye no gukoresha indimi zibiri no korohereza ubuzima abavuga icyongereza mu gihugu uh, cya cameroon ahandi naho indege ya gisirikare nk'uko tuba tubibabwiye yagize isanganya mu gisagara cya gao mu buraruko bwa mali inzego za gisirikare zitangaza ko iyo ndege y'ingabo za mali yakorewe mu burusiya yahanutse ubwo yari igiye kugwa ku kibuga cy'indege uyu munsi kuwa kabiri ni indege y'intambara yo mu bwoko bwa sukhoi su makumyabiri na gatanu yari ivuye mu butumwa aho yari yagiye gushyigikira abasivili mu karere nk'uko biboneka kuri tuwite y'ingabo za mali ntibavuze ariko niba hari abahasize ubuzima mu mujyi wa gawo niho hari kimwe mu bigo bikomeye bya gisirikare mu majyaruguru ya mali aho ingabo zihanganye mu rugamba n'inyeshyamba za kisilamu zifashijwe n'abarwanyi bahembwa n'uburusiya
barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere tuyahere mu buganda perezida wa uganda yoweri museveni yakuye umuhungu wiwe muhozi kainerugaba mu mabanga yiwe y'umukuru w'ingabo za uganda inyuma y'ivyo yatangaje ku rubuga rwa twitter y'uko bofata indwi zibiri kugira ingabo ziwe zifate umugwa mukuru wa kenya nairobi ignatius bahizi ari muri uganda niyo nkuru adufitiye ku mugoroba wo kuwa mbere ubutumwa budasanzwe bwatangiye guhererekanywa ku rubuga mpuzamahanga rwa Twitter bamwe mu baturage ba Kenya n'aba Uganda ku mbuga basubiza ibyari byanditswe n'umuhungu wa perezida wa Uganda uyu yari yanditse ko uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta atagombaga kuva ku butegetsi ko yari akwiye kongera kwiyamamariza manda ya gatatu kandi ko yari gutsinda bitamugoye ubundi butumwa yakurikijeho uyu mujenerali yavuze ko we n'ingabo ze bashobora gufata nairobi umurwa mukuru wa kenya mu gihe cy'ibyumweru bibiri ibisubizo by'abaturage benshi ku mpande zombi byamaganye iby'umuhungu wa perezida yanditse bamwe bamugereranyije n'uwahoze ari perezida wa uganda idamin uzwiho kuba yari umutegetsi w'igitugu ukandamiza uburenganzira bwa muntu kandi wakundaga intambara mu gihe ari perezida mu myaka ya za mirongo irindwi idi amin yagerageje gufata ibice by'uturere twa kenya na tanzania avuga ko ari utwa uganda ibisubizo byinshi byaturutse muri kenya byanenze generali muhozi bavuga ko asa nk'ahatumva aho ububasha bwe bugarukira abandi bandika bati imyumvire y'ubutegetsi bw'igitugu ya se museveni yumva ko igomba no kugera muri kenya bamwe mu banyapolitike muri kenya barimo n'umuvugizi w'inteko ishinga amategeko nabo banenze ibyo muhozi yanditse abandi basabye ko ambasaderi wa uganda muri kenya agomba guhamagarwa kugira ngo asobanure ayo magambo y'umujenerali w'igihugu cye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kenya utararahira alfred mutuwa yanditse ku rubuga rwe rwa twita ko muri iki gitondo yagiranye ibiganiro na ambasaderi wa uganda muri kenya hassan gariwango basangira icyayi kandi byose byagiye neza nyuma ya saa sita minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya uganda yasohoye itangazo rivuga ko politiki y'ububanyi n'amahanga batayikorera ku mbuga nkoranyambaga yongeraho kandi ko baha agaciro gakomeye umubano w'ibihugu byombi ushingiye ku mateka asangiye indangagaciro rusange kubahana n'icyifuzo cyo kubaka umuryango wunze ubumwe bwa afurika y'uburasirazuba ijwi rya amerika ryabajije umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya uganda brigadier general felix kuraige uburyo amagambo y'umusirikare wabo hejuru ashobora guteza ingaruka mbi ku mibanire y'umutekano hagati y'ibihugu byombi ntabwo mfite ingaruka kuko ntabwo ari we muvugizi w'igisirikare kandi si we umugabo w'ingabo ariko nyine bitera impagarara kuko abantu urabona ukuntu babisubije no muri kenya bitera umutekano muke izo mpagarara zidakwiriye kuko ubwumvikane bwa uganda na kenya ni bwiza cyane imirimo dukorana yerekana koko twizerana nta n'impamvu twagagatekereza ko turwana ego ni ubwumvikane ni bwiza ariko ayo magambo ashobora gutuma butokora iyo amata atokowe ni ikimenyesha ku nka yatetse oya urayamena hanyuma ukageza kwamo ubwumvikane bwiza cyane na kenya kandi buracyakomeza si ubwa mbere yanditse amagambo atavugwaho rumwe ku bihugu bitandukanye haba kuri etiyopiya kuri kongo dore no kuri kenya ndumva ibi bintu hari ukuntu bihungabanya umubano wanyu y'ibisirikare by'ibihugu byose ndetse muri diporomasi muri rusange ndashaka kwemeza ko ubwumvikane bw'igisirikare cya uganda n'icya kenya burakomeye haba n'ibindi bihugu yagiye avugaho nka etiyopiya na zayire na kongo murabizi neza ko ejo bundi aherutse kujya muri etiyopiya iyo badafite ubwumvikane se yakagiyeyo nta mihungabano ihari kubera icyo kuko ubwumvikane bushingiye ku bitekerezo byubaka afurika ibitekerezo bishimangiza amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari no mu burasirazuba ariko kubona perezida akora amahinduka byabaye yarayanditse buriya butumwa bisa nk'aho perezida bifashe bishingiye ku byabaye ku mugoroba ni uguhererekanya ubutumwa kuri izo social media nka twitter perezida ntiyanguye impamvu akoze impinduka ntabwo natangiye rero kumutekerereza nangwa se kwibaza aho yashingiye niwe ubizi murakoze cyane generali kuri igihe turagushimiye karibu gahizi mu bihe bishize generali muhozi yanditse ku ntambara ibera muri etiyopiya ashyigikira inyeshyamba z'abatigireyi ndetse no ku kibazo cy'umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo yandika amagambo kinshasa yafashe nk'ayashyigikiraga ibikorwa by'abayirwanya ibyo yatangaje ku bihugu byombi ntibyashimishije guverinoma abadiporomate ba uganda bagombye kuja muri etiyopiya gutanga ibisobanuro kandi byavuzwe ko na kinshasa itanejejwe n'ayo magambo anashobora kuba yaratokoje umubano wa kongo na uganda ikindi cyatangaje bamwe mu baturage ba uganda ni uko uyu munsi yazamuwe ku ipeti rya generali ariko agahita akurwa mu mabanga y'umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
harakoze ignatius bahizi kuri iyo nkuru adushikirije ikambi ya gisirikare ibitaro amashuri abanyagihugu nico eh, c'imfu- n'ikigo c'imfuvyi muri komine mabayi intara ya cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi nta mazi bafise vyatewe n'imvura y'isegenye yatwaye bitari bike yonona eh, vyinshi ibomora amazu itwara n'imirima idonido kuri iyi nkuru eh, tubibaze elojubiri kaneza Agnes n'ibitangana umukenyezi wo ku musozi wa Nyarure zone buhoro muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko ava ku bitaro ahagwarije umwana afashe urugendo rw'ibirometero vyinshi agiye kurondera amazi mugabo kuyabona si yorora nk'ubu jewe urabye ibirometero nafashe kugira mve ku bitaro nje kuvoma uveje dore umwana aragwaye arimo serumo mbwiye muganga ntindekura nze kuzana utuzi ndonke utwo ndamuhagiza nayabuze mu bitaro ni nabi cane turaja muri sugumwe tugasanga bahononye mu bitaro nta kuno bivuga mbere imana ishimwe ko ndakubonye nabuze uko ndabigira nabuze uwo ntakambira ingaruka mbi tubona ku bitaro nk'ubu ndavuga nti nohama ringa nta mazi araza urupfu rwoba rwashikiye ucubura ukuntu vyifatamwo isahani ntiba yogeje neza ukaraba dore uca ukaraba intoki zibiri kubera kubura amazi amazi rero niyo yambere je notuma mbura ifungurwa mugabo nkaronka amazi Esther Nshimiyimana nawe nyene yavuganye n'ijwi rya Amerika ari ku murwa mukuru wa Mabayi nawene asa n'uwarengewe nukuri twavuga yuko abategetsi bacu ntabwo batwitaho kuko ntabwo byashoboka ko hobaho ikibazo c'amazi ahantu nko ku bitaro hakabura amazi abategetsi bacu ntibahagurukire ico kibazo kuko kenshi imvura iguye bavuga yuko amatiyo aca atwarwa n'imivu nitwumva rero ko vyokwama bibaho buri gihe buri gihe Terence Mpawenimana nawe twamusanze afise igipipa ku mutwe yagiye kuvoma mwonga mu gisagara ca Mabayi yahaba nta nima ry'amazi riharangwa afise ubwoba ko ingwara ziturutse kw'isuku rike zishobora kwiyadukiza ngiye kuvoma amazi yo kunywa mubisanzwe amazi kuva dimashe yarakamye mu gisagara cyose ubutinda buza kuvoma ku- ku bi- ivyo bita ibido biri mu misozi ariko amazi twaba tunywa yose ubu yarakamye ingaruka ni nyinshi cyane kuko turashaka kurwara indwara za korera kuko mu nk'abantu bakoresha amatwareti y'ikizungu ubu nta mazi ahari abantu bayo amazi yo kunywa ntayahari umukenyezi gertrude bimenyimana we asigura ko n'amazi mabi yo mu migazo hageze aho abantu bayarwanira akavomwa n'ufise inkomezi hari abava kure nko ku bitaro benshi baza kumesura aha mu ruzi mu mu kido bakaca babonerwa bakidoga cyane amazi ntashobora kudukwira kuko bariko baravoma urasangamo intambara bariko bagwana bagatukana bamwe nyene bagahakwa gutorana mu mazosi nk'ikomine yose y'amabayi kubera amazi yose yarakamye bose bavoma ngaha ku iki kido caha tuzohava turwara ingwara zitandukanye kuko nkaba bamaze kuva ku bitaro baje kumesa mu ruzi ca usanga nyene bazanye ibintu bitandukanye kandi gahaca hakoranira n'abantu benshi urumva ca usanga ari hatari iyi mvura y'igihuhusi yaguye muri komine mabayi ibaye igira gatatu muri uyu mwaka nk'uko vyemezwa na musitanteri nikodemu ndahabonye imana kuva ku wa mbere nyuma y'imvura yo kwa mungu ntarasubira mu biro yirirwa arafasha abasanura amabarabara n'ibiraro vyasenyutse imvura yaguye ku munsi wa mungu yarononye bimwe bikomeye cyane aha twovuga ibarara rija ku ruhororo aho ibiraro bibiri icyo mu kivogero n'igihuza umutumba wa gasebeyi na ruhororo aho ibyo biraro bibiri byacitse twovuga kandi imigende itatu y'amazi yacitse umugende witwa nyamagana hariho n'uwundi mugende witwa nyarukore n'uwundi witwa cankanama iyo migende yose ikaba yaracitse umwe umwe ukaba waracitse ahantu henshi cyane usanga harenga habiri turiko turaba ko twosanasana cyane cyane hariho ibibanza bikomakomeye nko ku bitaro isantere y'amabayi ku iparuwasi y'amabayi mu kigo cy'ababikira kireza imfubyi kuri enterinayi mabayi no ku yandi mashuri ndahabonye imana atwara komine mabayi yemeza ko uburyo bwa komine n'ingufu z'abanyagihugu bidahagije kugira ngo ivyononekaye bisanurwe asaba izindi nzego n'ibigo vya leta gufasha tukaba rero tu- turiko tutabaza abaturongoye mu ntara abarongoye ikigo eh, hamere kijejwe gukora amazi hagati mu gihugu dutabaza abajejwe byo gukingira abenegihugu kugira ngo barabe icyo bodufasha mu ntumbero yo gukinga kugira ngo buri mwanya uko imvura iguye ayo mazi canke amabarabara ntazokwame yacitse ingaruka mbi ni nyinshi cane nko ku bitaro haba hagwariye abantu benshi cane urumva hatariho amazi isuku rica rimera nabi hariho ibigo biriba birimwo abanyeshuri canke ibigo vyo babikira bireza imfuvyi aho hantu haba hakenewe amazi cane na cane cane yuko basanzwe bafise ubwiherero bwa kijambere butegerezwa gukenera amazi musitanteri wa komine mabayi yabwije ijwi rya amerika ko hari abanyagihugu babwirizwa kuzokwimurwa mu gihe gitoya kugira birinde impanuka n'ababa ku nkengera z'inzuzi zigaramiwe n'isuri hari haheze indwi imvura nyinshi ivanze n'umuyaga isenyuye amazu ashika ku majana ane mu makomine ya mabayi nyene rugombo buganda na mugina mu ntara ya cibitoke mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda naho imvura y'isegenya yahitanye abantu mirongo ibiri n'umunani muri komine mugina muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'uburundi nk'uko abategetsi bavyemeje eroje burikaneza ijwi rya amerika
amakuru y'iradiyo ijwi rya amerika arabandanya sentare nkuru yahuye mu majepfo y'u rwanda yafashe icyemezo cyo gutegeka ibiro uh, by'abashikirizamanza b'u rwanda kuzana muri sentare amasura yagiriza ibyaha vya jenoside madamu beatrice munyenyezi idonido y'inkuru eric bagira ubusa iki cyemezo urukiko rwisumbuye rwa huye rwagifashe nyuma y'impaka ndende ku baburanyi bombi madamu beatrice munyenyezi niwe wahawe ijambo nyuma y'ibaruwa bamwunganira mu mategeko bandikiye urukiko munyenyezi atagiye kure y'ubusabe bw'abamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko bitumvikana uburyo rwakomeza kumva abatangabuhamya bamushinjura mbere yo kumva abamushinja yavuze ko akeneye kubabona imbona nkubone akabahata ibibazo abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema babwira urukiko ko uko amategeko abiteganya abatangabuhamya b'ubushinjacyaha aribo bagomba kubanza kumva hagakurikiraho abo ku ruhande rw'uregwa bashinjura Bikotwa na Gashema babwiye umucamanza ko bibabangamiye kumva abatangabuhamya bashinjura mbere yo kumva bashinja bavuze ko mu gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bwanagaragaje urutonde rw'abatangabuhamya babwo bityo ko ari na ngombwa ko ibyo bavuze biri mu nyandiko bubagaragaza bakaza kubisobanura imbere y'urukiko aba banyamategeko baravuga ko ntaho byabaye ko urukiko rwabanza kumva abatangabuhamya bashinjura basabye ko ubushinjacyaha bwagaragaza niba budafite abatangabuhamya bashinja mu nyenyezi ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko iyi nzitizi yatanzwe n'uruhande rwa munyenyezi atari ndemyagihugu ari nayo mpamvu mu iburanisha ryashize urukiko rwahisemo gutangira kumva abatangabuhamya bashinja ururegwa ubushinjacyaha bwavuze ko iyi nzitizi uruhande baburana rwagombye kuba rwarayitanze urubanza rugitangira bwikomye abanyamategeko bunganira munyenyezi kuvugisha ingingo z'amategeko ibihabanye n'ibyo zivuga bwavuze ko ibyo bari gukora bigamije gutinza urubanza ubushinjacyaha bwavuze ko biri mu bushishozi bw'urukiko gusuzuma niba ari ngombwa kumva abatangabuhamya babwo bashingiye ku mategeko agenga kwimurira imanza muri repubulika y'u rwanda abanyamategeko ba munyenyezi bashimangiye ko ari ihame kubanza kumva abatangabuhamya bashinja hagakurikiraho abashinjura nyuma yo kumva impaka ku mpande zombi umucamanza ukuriye inteko iburanisha yafashe iminota igera muri mirongo itatu mu mwiherero yanzuye ko ubusabe bw'uruhande rwa munyenyezi bufite ishingiro yavuze ko ku mpande zombi ntawe uhakana ko abatangabuhamya babarizwa mu rukiko yategetse ko mu migendekere myiza y'urubanza ubushinjacyaha bw'u rwanda bugomba gutumizaho abatangabuhamya babwo bakabazwa imbona nkubone mu rukiko urukiko rufashe iki cyemezo mu gihe mu iburanisha riheruka rwari rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinjura munyenyezi rwari rumaze kumva abatangabuhamya babiri hagati aho abatangabuhamya batanu bari baje ku ruhande rw'uregwa urukiko rwanzuye ko ruzabamenyesha ikindi gihe ruzaba rubakeneye bose ni abafungwa muri gereza ya huye iri karubanda bakatiwe n'inkiko ku byaha bya jenoside nyuma yo gufata iki cyemezo umucamanza yamenyesheje ababuranyi bombi ko bitewe n'uko urubanza rwadindiye cyane uyu mwaka ugomba gusiga aruvanye mu nzira yategetse ko nta ruhande rugomba kurenza abatangabuhamya icumi madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi ni umukazana wa polina nyiramasuhuko wahoze ari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko rwa rusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyirukanye munyenyezi ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri amerika ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko abamushinja batamuzi munyenyezi avuga ko azira ko ari umukazana wa nyiramasuhuko iburanisha ryemerewe ku itariki ya cumi n'eshatu z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi ry'amerika butari mu majyepfo y'u rwanda tugushimire eric abacuruzi bakorera ku mupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda bavuga ko ubucuruzi bwabo bwongeye gusubira inyuma inyuma y'ingingo zashyizweho zo kwirinda ikiza cya ebola kimaze iminsi kivugwa muri uganda asumta kaboyi yaduteguriye inkuru kuva icyorezo cya ebola cyatangira kumvikana muri uganda minisiteri y'ubuzima mu rwanda yahise ikangurira buri wese kwirinda ebola yasabye abaturage kwita ku isuku kandi hakirindwa gusura gusurwa no guhura n'abantu baturutse ahavuzwe icyo cyorezo abacuruzi bakorera ku mupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda bagaragaje ko iki cyorezo cyatangiye kubagiraho ingaruka kuko abakiriya babaye bake kubera igabanuka ry'urujya n'uruza rw'abaturiye umupaka kurangura byari byatangiye kwemera wenda abafite ubushobozi bagatwara imodoka bakazana ibyo birayi rimwe na rimwe ibyo birayi bigakurwa muri zimwe mu ntara zirimo ebola ubwo rero urumva n'ubundi byasubije ubucuruzi cyane cyane cyane kuva ebola banavuga ko ihari nta nubwo ndambuka nari koze umuntu aratinya ebola ni icyorezo wazanira abana bawe umugande we yari yemerewe kuza abashaka kumubwira uti se wanzaniye aka nk'ubu ntabwo wamubwira ngo kazane kuko aratinya kujya mu kato imvugo y'uyu mugore ukora ubucuruzi ayihuza na mugenzi we nawe ukorera ku mupaka wa gatuna nawe wemeza ko urebye ku mupaka usanga urujya n'uruza rwaragabanutse mu buryo bugaragara abantu batangiye kugenda bakajya guhaha hakurya bakoresheje umupaka utari uwa nyawo ariko bakanabihorera ibicuruzwa bivuye hakurya byaza byakinjira mu rwanda bigasanga ibindi byari bihari noneho ibicuruzwa bikagabanyuka ibiciro ntibyongere kuzamuka kuko nk'abantu duturiye hano twari tumenyereye kwikoreshereza nk'isukari yo hakurya ko yo yaguraga make nko ku munsi wo ku wa gatatu no ku wa gatandatu yabaga ari iminsi y'isoko abantu baza bakubaza imodoka zikorera hano zagendaga zuzuye abagenzi abanyamagare bari kugenda batwara abavuyeyo batwara n'abajyayo ariko nka mu gitondo naje kukazimbwira mugenzi wanjye ndavuga ese impanda yavuze ko mbona noneho nta bantu bari muri karitsiye kugeza ubu minisiteri y'ubuzima yatangije ubukangurambaga bwo gusobanurira abaturage iby'iyi ndwara by'umwihariko abatuye ku mipaka ihuza u rwanda na uganda babashyiraho akarusho umuyobozi w'akarere ka gicumbi bwana ndayambaje felix yabwiye ijwi rya amerika ko bakajije ingamba ndetse asobanura ko kugeza ubu nta ngaruka ziragaragara abaza baturutse mu mu bice n'ubundi birimo ebola muri uganda nabo bo nta kiguzi leta ibasabye twabashyiriyeho ahantu tubakirira tukabakurikirana rero iminsi makumyabiri n'umwe ubucuruzi ntibwahagaze kuko umupaka niwo wafunzwe ndetse n'ingendo ntizahagaze yenda icyahungabana cyangwa se ikibona mu baturage n'ubundi nuko bifata urumva ahantu hagaragaye icyorezo birumvikana ko ntabwo umuntu yakwirekura ngo agende ariko rwose kugeza ubu bantu barenga ba hagati ya magana inani n'igihumbi baca ku mupaka kuva icyorezo cyaza dufite abantu nibura mirongo itatu nk'uko nabikomojeho byagaragaye ko bari baturutse mwa kiriya gice kandi twumva atari benshi ku buryo byahungabanya imihahiranire uyu muyobozi yanongeyeho ko ibyerekeranye n'ibicuruzwa abatuye mu karere ka gicumbi bari basanzwe baregerejwe aho bakura ibicuruzwa mu buryo buboroheye ariko igiye kureba abaturage bacu gicumbi mu gihe cyari kimaze umupaka ufunze bari barubatse ubudahangarwa ndetse bafite na byinshi bakeneye ku buryo nta bigeze bajya gushaka byinshi muri uganda kugeza ubu abacuruzi bavuga ko nubwo begerejwe aho barangurira ibyo bacuruza batiriwe baza kigali ko bagikeneye kwambuka ngo bajye mu baturanyi ibintu bihagije birahari ariko hari n'ibyo tutagira kamera twasaga n'abagerageje kwihaza ibishyimbo tubifite twari twagerageje kwihaza ariko ntabwo twavuga ko ntacyo twakeneye kuko nabo bari bafite byinshi bakeneye iwacu hari byinshi bazakugura amasabune kuko iwabo yarahendaga imiceri iwabo irahenda hari utuntu bazaga kugura iwacu natwe hari utwo dukeneye iwabo ibi aba bacuruzi bo mu rwanda babivuze mu gihe abo ku ruhande rwa uganda bo bamaze igihe bavuga ko ingamba nyinshi zifatwa n'u rwanda zibangamira ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi guverineri w'akarere ka kisoro gahana imbibi n'u rwanda aherutse kubibwira mugenzi wacu inyasiyusi bahizi ukorera muri uganda ikintu cy'ubucuruzi cyo cyarapfuye urebye amananiza aba ari hariya ku mupaka wa cyanika nta muntu wacururiza kunguka mu rwanda nta muntu wacuruza ngo igihombo cya mbere cyabaye gukinga umupaka w'u rwanda igihombo cya kabiri kiba kovidi none kari kariho karapfa igihombo cya gatatu kiba intambara y'abakungu na m23 imipaka imizira zigiye muri goma barazikinga igoma niho twadusigaje ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze ariko rwose umubano ntabwo wari wagera aho abacuruzi ba uganda nabo mu rwanda bisanzura kuva iyi ndwara ya ebola yatangira kugaragara tariki ya makumyabiri z'ukwezi gushize ubwo minisiteri y'ubuzima ya uganda yatangazaga ko umuntu wa mbere yishwe na ebola leta ya uganda itangaza ko abantu mirongo itatu na batanu aribo bamaze kwandura ebola mu gihe imaze guhitana abagera ku munani asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
akoze yasumita akabuye kuri iyo nkuru turi ko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha ariko mbere y'uko dusozera reka tubabwire ingingo nkuru nkuru zamwe mu makuru twabashikirije twabwiye ko korea ya ruguru yakoze imyimenyerezo ya gisirikare y'igisasu ca misile kirasa kure cane kijabuka kija mu kirere c'ubuyapani bitera impungenge nyinshi leta n'abanyagihugu baho twabwiye kandi ko perezida wa cameroon paul biya yategetse abayobozi kubahiriza itegeko ryo muri bibiri na cumi n'icenda ryija- rijanye n'ikoreshwa ry'indimi zibiri no korohereza ubuzima bw'abanyagihugu baba mu karere kavuga igifaransa twabwiye kandi ko indege ya gisirikare yagize impanuka mu gisagara ca gao mu bu- uh, mu majyaruguru ya mali aho ni nawe rero turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye nadia taha yadufashije mu buhinga bw'ivyuma